turashimiye ko mandanya kumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti bakunze muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo kuri mikoro muri kumwe na joe diane ninahazwe ngiye kubashikiriza amakuru tubafitiye tukahera ku yagezeho irya nino ku isi na mugenzi wacu aloyise bigirimana
mwaramutse diane ayavugwa hirya nino ku isi tuyahere muri afurika kuyavugwa muri mali ishyirahamwe ry'ubutunzi ry'ibihugu byo mu burengero bwa afurika cdao ejo ku munsi w'imana ryatangaje ko ryafatiye ibihano abasirikare bari mu kagwi katembagaje ubutegetsi muri mali kuva mu kwezi k'umunani bibiri na mirongo ibiri ibyo bihano birimwo kubabuza kugira ingendo mu bihugu byo muri uwo muryango hamwe no gufata imitungo babifitiyemo ibagiriza ko bafise uruhara mu gutevya gutunganya amatora yabwirizwa kuzoba ku itariki ya mirongo ibiri n'indwi z'ukwezi kwa kabiri umwaka uza nayo muri etiyopiya abaroberi bariko barwanya leta baratesheje agaciro raporo zivuga ko bashobora kuzokwankwa n'abanyagihugu canke bakazosesa amaraso mu gihe bokwinjira k'umurwa mukuru Addis Abeba umuvugizi wabo gatecu reda yabyiganiye itorokanzo ry'amakuru ry'abafaransa afp ejo ku munsi w'imana ni mu gihe kandi ejo ku w'imana waranzwe n'imyiyerekano ku mugwa mukuru imyiyerekano y'abanyagihugu bashigikira igisirikare ca leta umuhari tplf urwanya leta hamwe n'abo bacuritse batangaje mu ndwi ziheze ko bigaruriye ibisagara biri ku birometero amajana ane uva ku mugwa mukuru kandi ko bazohagarara ari uko bashitse ku murwa mukuru Addis Abeba ibihugu bitari bike byarahanuye abenegihugu babyo kuva muri Ethiopia kandi na leta zumwe za Amerika yarakuyeyo abadiplomate bayo Papa Francisco umwungere wa Eklezia Katolika yabwiye amasinzi y'abantu i Vatican ejo ku munsi w'Imana ko ariko arakurikiranira hafi iyo ntambara n'umubabaro yongera asaba ko inzira y'ibiganiro ari izoshikana igihugu mu mahoro muri nigeria igitigiri c'abaguye mu isanganya ry'inyubakwa yasenyutse ku munsi wa mbere w'indwi iheze mu gisagara ca lagos kigeze ku bantu mirongo ine na babiri mu gihe abarokotse bageze kuri cumi na batanu nk'uko abategetsi babitangaje icyatumye iyo nyubakwa isenyuka gushika ubu ntikiramenyekana ariko gusenyuka kw'amagorofa biramenyerewe i Lagos igisagara kibamwo hafi miliyoni mirongo ibiri z'abantu igitigiri nyakuri c'abantu bari muri iyo nyubakwa igihe yasenyuka ntikizwi ariko abakozi bahakorera bibaza ko boba bashika ku bantu ijana muyavugwa hanze y'umugabane wa afurika umushikiranganji wa mbere wa irake mustafa al kadimi yari arusimvye mu gatondo kejo ku munsi w'imana mu itangazo leta ya irake yasohoye yaremeje ko indege itagira umudereva drone yamijaguye ibisasu ku muhana wa mustafa uri ku murwa mukuru bagdad abantu indwi mu bamucungerera umutekano barakomeretse muri ico gitero leta ivuga ko cyari kigamije kumuhitana nta mugwi n'umwe uraciyitirira hano muri leta z'ubumwe za amerika guhera ku munsi wa mbere w'indwiza ingenzi zizo kwinjira muri amerika zizobanza kwerekana ko ziteje urucanco rukingira virusi ya korona iyi ngingo ije ikuraho iyari yarafashwe haraheze umwaka n'igice yabuze abanyagihugu bakomoka mu bihugu birimwo brezil ubuhindi na afurika y'epfo kwinjira ku butaka bwa amerika bivuye ku kiza ca korona incanco amerika ivuga ko izokwemera ni pfizer moderna johnson and johnson astrazeneca hamwe na sinovac iyindi ngingo amerika yafashe ni iyo gusubira kugurura imipaka na canada hamwe na mexique kubicandagishije bakora ingendo baciye mu nzira z'amabarabara
aloyize bigira imana urakoze kuri amakuru yose waduteguriye ukaba uhejeje kudushikiriza aya n'ayandi nibutse abakunzi b'ijuru rya amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com nongere ndabashimire ko mbandanya kumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu by'ijwi rya amerika ikaze mu gice ca kabiri c'amakuru agiye kwibanda mu karere k'ibiyaga bigari ishami ryigenga idhb ryemeza ko abanyuruzwa ababurirwa irengero n'ababurezwa igufa mu burundi babandanya kwiyongera mu gihe iryo shirahamwe ryegeka ayo mabisha ku bakozi iperereza n'abapolisi mu burundi amashirahamwe yigenga akorera mu gihugu yo asanga iri shirahamwe ari igikoresho c'ibihugu bimwe bimwe ibi twebwa twisunze ibyagiye birasabwa n'amashami mpuzamakungu atari mu gihugu berekana ko umenga iby'agataka muntu babikurikirana gusumba twebwe turi mu gihugu agataka muntu mu gihugu kateye intambwe ko biraboneka ko ari ingingo zafunditswe za politiki uyu ni gerard hakizimana umukuru w'ishyirahamwe foliko f rimwe mu yakorera mu gihugu c'u burundi muri idhb boyamara bavuga ko amakuru y'ivyaha foliko f ihakana bayavana mu matohoza n'amasoko yizewe nous avons recueilli de nombreux témoignages directs et, et très détaillés de la part de victimes de témoins oculaires uyu nawe ni karina terkatien umushakashatsi mukuru wa idhb asigura muri make ko mu bo bakesha amakuru harimwo n'abahohotewe iyo nkuru iri mu zo tugaruka ko handi hato muri hafi y'amaradiyo yanyu nongere ndabaha ikaze inshuti bakunze ibijwi rya amerika ishami ryigenga idhb mu mpera z'indwi twaraye dusozereye ribicishije mu cegeranyo ryasohoye ryemeje ko mu burundi kuva mu kwezi kwa kane abantu banyuruzwa ababurirwa irengero n'ababorezwa igufa biyongera cane abahinga b'iryo shirahamwe begeka bwubisha ku bakozi b'iperereza n'abapolisi amashirahamwe ari hagati mu gihugu yamara amenyesha ko iki cegeranyo abagikoze ari ibikoresho vy'ibihugu bimwe bimwe ayo mashirahamwe yagiriza ukwivanga mu itunganywa ry'inzego z'uburundi ibindi biri muri no raporo tubibaza umenyeshamakuru rya amerika i nairobi elojurikaneza ishyirahamwe idhb rigizwe n'abahinga batatu bigenga bose ni abanyamahanga bakaba bakorera amatohoza ku bijanye n'agatayakazi na muntu mu burundi kuva hagati muri uyu mwaka bemeza ko hiyongereye ibitigiri vy'abantu banyuruzwa bakaburirwa irengero n'abarezwa igufa muri aya mezi ahezeho rivuga ko vyabaye akabarore ryemeza ko abantu mirongo bahagaritswe babarezwa igufa hagati y'ukwa kane n'ukw'icenda inyuma yaho hibonekeje imigwi y'abantu bitwaje ibirwanisho bateye mu duce dutandukanye ku butaka bw'uburundi kuva mu kwezi kw'indwi honyene idhb rivuga ko abantu mirongo ibiri ari bamenyekanye ko banyurujwe mbega none nibande baba bakorerwa kwa totezo abo bahinga bavuga karina tesakian umushakashatsi mukuru amaze imyaka hafi mirongo ibiri n'itanu akorera ku bibazo vyo mu karere k'ibiyaga binini vya afurika yacishuwe ijwi rya amerika Les groupes les plus visés sont les personnes soupçonnées de collaboration avec des groupes armés. Donc on retrouve euh, par exemple des habitants de certaines régions.
Imigwi yibasirwa kurusha n'abantu bikekwa gukorana n'imigwi y'abagwanyi. Aha nk'akarorero harimo abanyagihugu bo mu duce dufatwa nk'utubamwo abagwanyi ubutegetsi nko muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi. Ariko hari n'abanywanyi imigambwe nka Senere. Akenshi bahagarikwa ata amategeko akurikijwe. Ibitero hamwe na hamwe vyacitse urwitwazo ku bategetsi kugira ngo batoteze bafunge bongere bakubagure abikekwa ku
bagwanyi tersak yanemeza ko icegeranyo basohoye atari yororo asigura ko cafashe amezi menshi kandi bacicariye nous avons recueilli de nombreux témoignages directs et, et très détaillés de la part de victimes de témoins oculaires twaronse ivyabo n'abitubwira ivyabaye harimwo aberekewe n'amabi abahoze bafunzwe canke inshuti zabo kandi amakuru yacu turondera n'izindi mpande nyinshi kugira tuyizere ivyo twumvise biteye ubwoba na cane cane ku baborezwa igufa abantu bamwe baborejwe igufa n'abapolisi abandi nabo baborejwe igufa ku rwego rwo hejuru i bujumbura ku cicaro c'iperereza abakozi b'igendereza ntaco batakoze kugira ngo babakuremo amakuru rimwe na rimwe uburibwe bwari ikirenga ku buryo abafunzwe bapfa ivyo bavuze kugira gusa uko abarezi igufa bihagarare niko yongerako ariko jeha hakizimana umukuru w'ishirahamwe forconef rimwe mu yakorera mu ntara zose z'uburundi siko abibona afata abahinga nk'ibikoresho bene aba bantu usanga hanini bakora bahiga inyungu zabo n'abo bikorana ibi twebwa twisunze ibyagiye birasabwa n'amashami mpuzamakungu atari mu gihugu berekana ko umenye iby'agatakazi na muntu babikurikirana gusumba twebwe turi mu gihugu agatakazi na muntu mu gihugu kateye intambwe ko biraboneka ko ari ingingo zafunditswe za politiki zifunditswe n'ibihugu bimwe bimwe kugira bagumize ijisho ku Burundi Karnatezaki anasanga mukuru wa Foricon F yarengeye akarimba bakoze iyi raporo abantu bari gurengero no mu rw'igihugu sende hashujejwe agatakazi na muntu urabazi 60 vinyini muraba urongoye ariko yemeza ko atora bamwe bamwe iyo tubonye ko hariho ikintu cashitse umuntu akabugwa irengero ica mbere no gushikira inzego zitandukanye ni muri izo hariho muri ankete duheruka kugira hariho abantu bashika kuri batatu canke bane tuza twarabonye kandi twari tuzi ko abo bantu bazimiye perezida evariste ndayishimiye nawe mu mpera z'uko icenda mu nama y'abakuru b'ibihugu n'amareta i new york muri onu yari yashimangiye ko igihugu ciwe cateye imbere cane mu kubahiriza agateka ka kiremwa muntu Nous saisissons cette occasion pour demander à certains partenaires, notamment au sein du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, de faire une lecture juste et dufashe kano karyo dusaba cane cane abo mu gisata ca onu c'agateka ka zina muntu ngo bagire umwihwezo udahengamye ku twigoro tw'uburundi no kuduha agaciro kabereye inyifato yose yo gukumira uburundi babushirako imigwi idasanzwe mu vy'agateka ka zina muntu ntacivyara leta yashize mu bikorwa ikingirwa ry'agateka ka zina muntu ukubaha demokarasi n'uburenganzira bwo gushikiriza ivyiyumviro n'ubw'itangazamakuru d'expression et de presse.
impinduka na terzaki anazemeza ibidahagije kuri we Il y a eu quelques améliorations, c'est vrai, depuis la fin de l'année dernière. Mais ces derniers mois, on assiste à une dégradation prononcée et perezida très arabandanya inquiétante.
ntasiba surtout gusezerana depuis- guhindura ibintu n'ubutungane ariko ivyo biherera ku karimi kareshe gusa hari icobo kinini hagati y'ukuri n'idasezerana gushitsa nta gikorwa kiboneka nk'uko ababurizwa igufa n'ababurirwa irengero muri raporo yacu twerekana bigaragaza et la réalité, euh, comme l'illustrent euh, les cas de torture et de disparition présentés dans notre rapport.
ku nshuro ya mbere iri shirahamwe ryakoze raporo itavuga uruhara rw'imbonerakure urwaruka rwa sndfdd umugambi uri ku butegetsi mu mabi ryatohoje ko abayagirizwa ahanini ni abakozi b'iperereza na bamwe mu bapolisi hamwe n'abasirikare bake naho iyi raporo yerekana ishusho y'ibitagenda neza inama ya onu ijejwe abatari akazi na muntu iherutse gufuta umurwi wakurikirana ibyaha vyakozwe mu burundi kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu gusubirizwa umwanditsi araba agateka akazi na muntu ivyafashwe nk'intsinzi kuri leta n'abakunzi bayo atagihindutse nk'uko amasoko y'ijwi rya amerika yabibibwiye n'ibihano vyari vyafashwe n'ubumwe bwa buraya bugahagarika imfashanyo bwaha leta y'uburundi bigiye gufutwa kuva hadutse injyaneza haturutse ku kindi kiringo cateye impari ca nyakwigendera perezida pierre nkurunziza mu 2015 uburundi buracafatwa nka kimwe mu bihugu bihonyanga ubwigenge bwa kiremwa muntu mbere hari abahinga babwereranya na rimwe mu macuniro yo mu bihe vya none eroge burika neza ijwi rya amerika Eloge Wirikaneza urakenuye duce dutandukira yavugwa mu Rwanda ikigo mpuzamakungu gitanga ubumenyi bw'ubuhinga bwa none ICDL kivuga ko mu Rwanda abakozi ba leta bafise ubushobozi bwo gukoresha mudasobwa batarenga ibice mirongo ibiri ku ijana biri mu bushakashatsi ico kigo giheruka gushira ahabona mu gihe biri uko abahinga bavuga ko iki kibazo coba caragize ingaruka ku musaruro w'abakozi na cane cane mu gihe ca gahunda ya guma mu rugo ubu buhinga bwakoreshwamwo cane umumenyeshamakuru wacu asumta kaboyi yaduteguriye inkuru irambuye umuyobozi mukuru wa ICDR Damien O'Sullivan avuga ko icyuho cy'ubumenyi mu by'ikoranabuhanga cyatangiye kugaragara cyane ubwo isi yose yari yinjiye mu bihe bya guma mu rugo kubera icyorezo cya COVID-19 abakozi ba leta y'u Rwanda makumyabiri ku ijana bonyine nibo bonyine bazi gukoresha mudasobwa uko bikwiye bigaragaza ko abarenga hafi mirongo inani batazi gukoresha iyi mudasobwa bikaba byaba intandaro yo kugabanya umusaruro bari bitezweho bwana habyarimana strato ni impuguke mu by'ubukungu agendeye kuri ubu bushakashatsi agaragaza ko icyo aba bakozi batanze kidahagije ukurikije ubumenyi bari bafite kuri mudasobwa niba dutegereje yuko abantu bakora bakoresheje ikoranabuhanga kandi ntaryo bazi urumva se umusaruro nyine waturuka he byanze bikunze muri ino minsi cyane cyane twakoreshaga ikoranabuhanga kubera kutava mu rugo nyine bitewe na restrictions za, za, za, zo kwirinda covid birumvikana ko byanze bikunze umusaruro waba waragabanutse ntumbaze ngo byagabanutse ku kihe kigero kubera ko nta raporo nzi ibigaragaza ariko byanze bikunze urumva ko birajyana niba abantu bateganyirijwe gukora bakaba igikoresho bifashisha ari ikoranabuhanga bakaba batabizi bose urumva umusaruro wava he nyine si habyarimana strato uvuga ko iri koranabuhanga ritatanze umusaruro uko bikwiye na porofeseri kabera karisti uyobora kaminuza y'ubukerarugendo n'ikoranabuhanga iri i kigali ni umwe mu batangije kwigisha iyi porogaramu muri kaminuza ayobora yemeza ko ubushakashatsi bwa icdr bwagaragaje ko hari ikinyuranyo hagati y'ubumenyi bwatangwaga n'ubukenewe kugira ngo umuntu abashe gukoresha ikoranabuhanga icyo kinyuranyo rero no mu bakozi ba leta cyaragaragaye cyane ku buryo hari abakozi bagera ku bihumbi mirongo irindwi na bitanu bakeneye kongererwa ubumenyi kugira ngo babashe kujyana n'aho isi igeze mu ikoranabuhanga tunafashe no muri no mu mashuri makuru na za kaminuza natwe ubwacu aho byabaye ngombwa ko twigisha dukoresheje iyakure nabwo ntabwo abantu bari biteguye niyo mpamvu byatwaye igihe kinini kugira ngo eh, nka minisiteri y'uburezi na heke byemerere amashuri kuba yakwigisha akoresheje iyakure n'ubu ngubu ntabwo amashuri yose ya kaminuza arabona uburenganzira bwo kwigisha akoresheje iyakure ni amashuri make amaze kubihererwa uburenganzira kuko hariho imyiteguro ari ijyanye n'ubumenyi ari ijyanye n'ibikoresho ari ijyanye na za porogaramu nk'iya icda kugira ngo abantu babone abashobora no kwigisha abandi uyu muyobozi avuga ko uko iminsi igenda ishira abantu bose bagomba kugana mu ikoranabuhanga bikaba bisaba n'abaturage ubwabo kumenya iryo koranabuhanga kugira ngo babashe kugendana n'ibihe urebye gukoresha irembo biragusaba gukoresha ICT urebye gusaba serivisi runaka biraguko- biragusaba ibyo rero byakabaye ikintu abantu bose bumva ko ni igihe cyageze cy'uko abantu bakoresha ikoranabuhanga kandi noneho urebye n'ibi bihe bya kovide ntabwo tuzi n'imbere uko bizaba bimeze biradusaba kujya muri ubu buryo bwa digitalization ariko umuturage nawe kugira ngo abashe kubimenya nawe biramusaba kwigomwa no kumva ko ariyo nzira yonyine ishoboka kugira ngo ajyane n'ubuzima uko buri kugenda buhinduka mu baturage bavuganye n'ijwi rya amerika hari abagaragaje impungenge ko abageze mu zabukuru bikibagora gukoresha ikoranabuhanga hiyongeraho ko kubona ibikorwa remezo biborohereza gukoresha iryo koranabuhanga aho batuye nabyo bikiri ikibazo ugasanga nk'umukecuru kuza bamubwira iby'ikoranabuhanga ntabwo ari kubyumva neza hari bamwe na bamwe bi- ba- wazaga bakakubwira ati konegisiyo zanze wagera ku irembo bakavuga ati hano konegisiyo zanze ati uzaze ejo uzaze ejo ugasanga nyine uzaze ejo yabaye uzaze ejo Eh, bamwe abaturage bamwe na bamwe nyine bikabadindiza bikanabera iki- bikanababera ikibazo wajyaga ku irembo ugiye nko gushaka icyangombwa runaka ugasanga konegisiyo zaza bakakubwira tegereza uko bakubwira gutegereza niko ibyo ibyo wenda gukora biri gupfa Eh, urabona ikoranabuhanga cyane cyane buriya mirongo icyenda ku ijana bayita wayaresi ariko kubera ko amawayaresi agiye aherereye ku mirenge ku bigo bi- runaka bikomeye ntabwo hose hose arahagera minisiteri y'ikoranabuhanga na inovasiyo hamwe na kaminuza yigisha iby'ubukerarugendo amahoteli n'ikoranabuhanga utb bagiranye amasezerano y'ubufatanye mu kwigisha ikoranabuhanga abakozi ba leta ibihumbi mirongo irindwi na bitanu ubu bufatanye bugiyeho nyuma y'ubushakashatsi bw'ikigo mpuzamahanga gitanga impamyabumenyi mu by'ikoranabuhanga icdr umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'ikoranabuhanga iradukunda yive ashimangira ko hari icyuho mu bijyanye no gukoresha mudasobwa na telefoni mu bakozi ba leta asobanura ko leta yashyizeho amahugurwa ku bakozi bayo a- azajya amara byibuze iminsi mirongo itandatu ku muntu ufite ubumenyi bw'ibanze kuri mudasobwa turifuza rero yuko abakozi ba leta by'umwihariko bagira ayo mahugurwa bagira ubwo bumenyi Ah, gushyiraho rero ko bagomba kugira seritifika no kugira ngo koko ah, abaturage babone ko ari ingamba ikomeye nka leta Ah, ibyo rero bikava ku bakozi ba leta bikagera mu mashuri uyu munsi kugira ngo n'abanyeshuri ah, bahe agaciro ikoranabuhanga leta y'u rwanda yihaye intego ko kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane abanyarwanda bangana na mirongo itandatu ku ijana bazaba bazi gukoresha ikoranabuhanga asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi kurikira videwo y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika adresi ni voa radiyo yacu videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika radiyo yacu
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya urubuga rwa facebook ruhanganye n'izagirije byo kurenga ku mabwiriza y'akarangamutima karwo umwe mu bahoze hari abakozi ba facebook haheze iminsi asohoye impapuro ziharurwa mu bihumbi zagiriza ico kigo imikorere mibi umenyesha amakuru y'ijwi rya amerika chris hannas aragaruka kuri bimwe mu biri muri urwo rwandiko rw'ibanga rwa facebook rwashizwe ahabona inkuru yiwe muyumva mu ijwi ya temistocle mutijima akorera ijwi rya amerika mu rwanda nyuma yo kwegeranya inyandiko nyinshi ubwo yari mu buyobozi bwa facebook frances haugen yazikwirakwije mu bigo by'itangazamakuru bigera kuri cumi na birindwi byo muri leta zunze ubumwe za amerika nabyo byahise bifatanya mu mushinga wo gutangaza inkuru buri kimwe ukwacyo ku birebana n'ibikubiye muri izo nyandiko inkuru zatangajwe ku munsi wari wumvikanyweho mu mpera z'ukwezi gushize kwa cumi zigaragaza facebook nk'ikigo gishishikajwe no kongera umubare w'abagikoresha no kugwiza inyungu kirengagiza uburyo abantu bakoresha urwo rubuga mu gukwirakwiza ubutumwa bubi bw'urwango n'ibinyoma izo nyandiko zigaragaza ko facebook by'umwihariko yananiwe gushyiraho uburyo bwo kugenzura imvugo zibiba urwango izisebanya n'ibinyoma zikoreshwa n'abakiriya bayo bari muri bimwe mu bihugu birimo n'ibyo facebook ubwayo yanzuye ko biri mu kaga kenshi ko kugarizwa n'ingaruka za bene iyo mikoreshereze mibi y'uru rubuga mu by'izo nyandiko zivuga ko facebook yananiwe gukora kandi harimo gushyiraho porogaramu z'ubutasi zikora neza no kugira umubare uhagije w'abakozi bakurikirana kandi bazi indimi nyinshi mu zikoreshwa n'abakoresha uru rubuga nkoranyambaga uretse abanyamakuru bwana hagen izi nyandiko yanazishyikirije komisiyo y'amerika ishinzwe umutekano n'ubutwererane hamwe n'inteko nshingamategeko y'amerika yanatanze ubuhamya imbere y'abagize komisiyo y'ubucuruzi muri sena no mu nteko nshingamategeko y'ubwongereza hagen akaba yarakoresheje telefone ye ngendanwa mu gufata izo nyandiko izi nyandiko ni ingenzi cyane kuko ubusanzwe urubuga rwa facebook rukoreshwa n'abantu benshi cyane ku isi imibare y'ibarura iki kigo cyikoreye ubwacyo mu mpera z'ukwezi kwa cyenda k'uyu mwaka igaragaza ko kugeza icyo gihe uru rubuga rwari rufite abarukoresha bagera kuri miliyari ebyiri na miliyoni zisaga magana arindwi ni ukuvuga hafi umuturage umwe muri batatu ku isi hakiyongeraho ko iki kigo ari nacyo kigenzura izindi mbuga nkoranyambaga nka whatsapp na instagram icyakora mu guhakana iby'iki kigo gishinjwa umuvugizi wa facebook bwana mavis jones mu nyandiko ye yavuze ko icyo kigo kirimo gukora ibishoboka mu guhagarika imikoreshereze mibi y'imbuga zacyo mu bice bigaragara ko bishobora kuvukamo amakimbirane kandi gifite abakozi bavuga indimi mu buryo bwa kavukire bagenzura ibitangarizwa kuri urwo rubuga mu ndimi zigera kuri mirongo irindwi kuwa mbere w'iki cyumweru mu nama y'abanyamigabane ya buri gihembwe yabaye hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga bwana mark zuckerberg washinze facebook yavuze ko iki kigo gihanganye n'ingufu z'akagambane k'abashaka gukoresha izo nyandiko mu kugisiga icyasha
agize umubwiza taca siporo ubu naho tuyahereye mu burundi aho umurwi wa sos ari wo waraye utahukanye igikombe mu mukino watsinzwemo intwari ibitsindo mirongo itatu na bibiri kuri mirongo itatu na kimwe mu bagabo mu bigeme sisters itsinda rumuri ibitsindo cumi na bitandatu kuri munani ni mu nkino zo gutanguza ihiganwa rya handball mu gisagara ca bujumbura umupira w'amaguru naho ku munsi ugira cumi na rimwe w'ihiganwa bumamuri iracari mu kibanza ca mbere izi nkuru zose tuzibaze desire hatunga imana akorera rya amerika i kigali mu rwanda kuri uno w'imana niho izo nkino zo gutanguza iryo higanwa rya handball mu burundi zarangira kuri sesinga mu ngagara umugwi w'ishuri ryisumbuye sos ukaba mu rukino rwa nyuma utorohewe mu gutsinda intwari umugwi usanzwe ukomeye cyane mu gisagara cya bujumbura urwo rukino rukaba rwasozerewe ku ntsinzi ya sos ya ibitsindo mirongo itatu na bibiri kuri mirongo itatu na kimwe aroni kagabo amenyereza uwo mugwi akamenyesha ko iyo ntsinzi bayikesha imyiteguro ikomeye bwa mbere ni uko twarashoboye kurondera abandi bakinnyi bashasha kugira bashobore gufasha umukinnyi turikomeza aho twari duhobahoba icya kabiri ni uko twaciye tugira imyimenyerezo ikomeye kubera n'abakinnyi dusanzwe dukinana tuzi nanjye umwe wese twashoboye kumwiga aho akomeye aho bahobahoba aho se turabikorera ko kugira ngo dushobore kubaca mu byahumwe kandi mbonye ko twabikoreye ko amanota yari menshi menshi twabarusha atari iminota ya nyuma icya kabiri ni uko twashoboye kubigisha icyo bita cohesion de l'équipe mu gisata cy'abigemena naho umugwi wa sisters warorohewe cyane mu gutsinda umugwi wa kaminuza y'uburundi ku bitsindo cumi na bitandatu ku munani muri urwo rukino sisters yarerekanye ko ifise umugwi mwiza cyane umenyereza wa sisters amenyesha ko hasigaye utuntu duke cyane kugira bazotangura ihiganwa bameze neza ubuhinga bwari buhari kubera twararonse umwanya wo kwitegura turakora ikintu kwitara preparation physique generale aba turaja muri specifique abakinnyi rero twari twabazanye tubize tuzi ko bafite ubuhinga bukwiye n'ingufu ari nacyo gituma byatworoheye kugira ngo dushobore gutsinda irya mace bigaragara ko twasumbije ekipe adiverse ku rugero ruboneka kandi rushimishije ruziza eric ajejwe ubuhinga mu ishyirahamwe rya handball mu burundi asanga ihiganwa ryimirije rizoba rikomeye afatiye ku byo yabonye mu nkino zo gutangura ihiganwa abarezi bitege ibintu biryoshye cyane kubera aba- abamenyereza bari ku kibuga aba- abakinnyi bariko baritegura natwe turiko turitegura kugira ngo tangwe shampiyona ari shampiyona y'akanovera turiko turaraba turabona yuko icyo tabonye kimeze neza tuzoca tuki- tugerageza kugira tubikosore kugira ngo shampiyona izomere neza mu minsi tube tuyitegura kandi tubamenyesha yuko tugiye vuba na vuba bwango kugira ngo two tugiye gutangwa shampiyona nk'uko amategeko abivuga amategeko muri asosiyasiyo avuga yuko haba asambure generale itunganya amahiganwa kandi habanza kuba tumwa duvetire kugira ngo dusuzume amayikipe uko yari ameze mu mwaka uheze ko ariko akimeze mu mupira w'amaguru naho ibitsindo mirongo ibiri na bibiri nibyo byinjiye ku munsi ugira wa cumi na rimwe w'ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu burundi urukino rwari rurindiriwe n'abantu isinzi ni urwahuje umugwi wa egre noir ukina na message ngozi egre noir ikaba ari yatahukanye intsinzi y'ibitsindo bibiri kuri kimwe cya message mu zindi nkino rukinzo nayo nyene yatsinze flambo du centre ibitsindo bibiri kuri kimwe umugwi wa atletico new oil utsinda bujumbura city ibitsindo bibiri ku busa urukino rwinjiye mu bitsindo byinshi ni kayanza united inganya na burundi sport dynamic ibitsindo bitatu kuri bitatu umugwi wa bumamuru watsinze royal fc igitsindo kimwe ku busa vitaro inganya na flambo dorest igitsindo kimwe ku kindi umugwi wa musongati nawo unganya n'umugwi wa olympic star ubusa ku bundi mu gihe top junior yatsinze rekoko ibitsindo bitatu kuri bibiri muri iryo higanwa rero kugeza kuri uwo munsi wa cumi na rimwe w'ihiganwa umugwi wa bumamuru wo mu ntara ya cibitoke uracari mu kibanza ca mbere n'amanota mirongo ibiri n'atandatu desire hatungimana kigali ijwi rya amerika akano nga duce tuba turabangira ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye muri kano kanya dushimire abagize uruhara bose ngo bitegurwe vyongere bashikire kuri mikro mari kumwe na jewe diane ninahazwe fasil gebehu niwe yavyegeranije ku izina rya bagenzi bacu rero bose tubikebanuye tubifuriza kubandanya muranirwa muvyo murimo vyose naho utaha
nubatse ku mushinge urukundo ruhebuje nibera mu byishimo byawe nkamana akanyamuneza ubu ndi umunyamahoro ndi umwubatsi w'umutima wawe nkubaka amahoro yawe sizo gutererana marikiya wa roho yangu sizokutakure zokukunakuna zokudigadiga marikia warotwigumanire tumubatsi wigitangaza ikikubwa amarira maze nkuryohere umutima w'umutima jean martin na